ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'imyaka itatu umubyeyi yasigaye ku kimihurura ya kigali kubera ko bari bamurashe umwana ahungana na bakuru be na se aburira muri kongo yitwa tuyisenge bakundaga kwita gasaza cyangwa se kazehe nyina ntiyahwemye kumushakisha mukankushi mediatrice atuye mu karere ka gasabo akagari ka rugano umurenge wa kimihurura umudugudu wa gasasa muri iki kiganiro no kugira ngo mumfashe wenda nibishoboka muzampuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda igihe rero jenoside yatangiraga mu rwanda mu kwezi kwa karindwi abana bahungiye muri congo umwana yahungiye muri congo na bakuru be ari kumwe na papa we noneho mu gihe cyo kugaruka mu rwanda muri mirongo cyenda na gatandatu umwana we yaramubuze agaruka agaruka ari kumwe n'undi na mukuru we witwa eric bakunda kwita muzungu dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe uravuze uti ni mirongo cyenda na kane barahunze bahungira muri congo icyo gihe wowe wari hehe ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu bandashe barandashe bandashe amaguru mfitanye indwara nyine ubwo basize ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandashe amaguru yose ngewe ntabwo nabashije guhungira muri congo nasigaye mu rwanda usigara mu rwanda umugabo wawe n'abana be batatu ba abana banyu barahunga bagarutse muri mirongo icyenda na gatandatu agarukana babiri asigaye umwe yego impamvu tuyisenge yasigayeyo ni iyihe amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa nyiranzage yitwa rashyari bakunda kumwita akazina ka nyiranzage bumvishe barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri gatare i gatare wabaga mu nkombe ya gatare mu mashyamba noneho ngo ubarashe yari amufite aramubwira ngo bagende umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda undi rero ngo nyine akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera
none se tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane icyenda na kane yari afite imyaka itatu
ni ukuvuga ko icyenda na gatandatu yari afite itanu
yego
none se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe batangiye kurasa rero we adahari ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nimba hari ikintu kibaye adahari uwo rero witwa muzungu warahaguma ubwo witwa kazeye na nyiranzage bo baragenda noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we ubwo kazeye we yanga kugenda ataha ngo yanga gukandagira amavi inkweto ze zari zacitse noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi nta muntu wigeze akomoka muri kongo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe
oya nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye nkajya muri kuwa ruje kacyiru njya muri kuwa ruje i kabgayi njya n'ahantu bita ishyogwe hose nshakisha umwana ariko ndaheba wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu rwanda ushakisha yego bakakubwira ko batamubonye yego pe baka hari n'aho bashyize abana kuri rasamburoma hari n'aho byakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirire agahinda none hari abana bagiye bagarurwa birumvikana bakagarurwa ari batoya bakagarurwa mu rwanda bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ubwo wabizengurutse byose ukamubura hari n'ababyeyi bashoboraga gufata umwana bakiyemeza kumurera bitanyuze mu bigo bizwi uwo mwana akaba afitwe n'umubyeyi umurera kugeza amagingo aya icyo dushobora gukora muri kano kanya ni ukusaba umubyeyi wese waba waratoye uyu mwana tuyisenge ushobora kuba waramubwiye ko yitwa gasaza cyangwa se kazehe turi muri mirongo icyenda na gatandatu mu nkambi ya katare waba yaramubonye akaba yadufasha kugira ngo atubwire ko umwana amufite wowe uri nyina umaze imyaka makumyabiri n'icyenda mutandukanye yagusize uri mu bitaro ntiwashoboye kujyana nawe ntiwanamusigaranye narijye kukubaza impamvu utamusigaranye ko yari mutoya kuki umwana mutoya yagiye ugasigara wenyine
urumva ubundi ntabwo najyaga mwikuraho pe bamaze kundasa amaguru rero urumva bandashe amaguru yose ntabwo nabashaga kugenda naho kungeza aho kwa muganga banjyanaga mu ngorofani ubwo rero nabaye ntakimuhetse ariko ubundi tukiri mu rwanda tukiri mu tukiri kumwe naramuhekaga aho najyaga hose ntabwo yancikaga maze kundasa amaguru nyine sinari kumuheka birumvikana nta mbaraga wari ufite zo kugira ngo umwiteho nari mbivuze mu kanya umuntu wese waba wararokoye uyu mwana tuyisenge akaba yaramureze akamukuza akaba amufite na tuyisenge nawe niyimenya aratubwira twibutse aho mwari mutuye neza i kigali muri mirongo icyenda na kane mbere y'uko bahunga n'ubundi twari dutuye kimihurura mu rugando aho nyine ntabwo twigeze tuhemuka mbese yari mutoya ku myaka itatu izina rye ntabwo yari arizi yari azi ko yitwa tuyisenge
oya birashoboka ko atari abizi kubera ko bakundaga kumwita agasaza cyangwa akazeye ntabwo yari abizi hanyuma rero hari ikintu cyatumye dushishikarira kumushakisha nyine yego ni iki nongera kongera nongera kubura iyi dosiye abahamagara ngashakisha nomero zanyu ni umwana w'umukobwa dusengana turi abahamya ba yehova yego izenge naho ari abizi ko turi abahamya ba yehova ko najyaga amujyana mu materaniro noneho umwana yumvise ikiganiro ku wa gatandatu ku itariki makumyabiri n'imwe mu ma saa kumi ikiganiro nyiri muri icyo kiganiro agasaro kaburaga ngo yumva umuntu urangisha ngo umwana wari ufite ababyeyi bitwa mukankusi ariko amapureno ntayavuge akavuga no gusa hanyuma akavuga ko papa wari habimana kandi niko yitwa koko akavuga ngo na mukuru we witwa muzungu na mushiki we witwa nyiranzage noneho ngo akababwira ko bari batuye i kanombe noneho ariko i kanombe kubera ko nyiranzage mushiki we niho yabaga kwa sekuru atekereza wenda ko mu nkambi yajyaga ababwira ko iwaba ari i kanombe nubwo mwambwiye ko nta kiganiro ntacyo mwabonye birashoboka ariko imana nidufasha wenda bizemera niba tuyisenge yaraje mu kiganiro ubu ngubu noneho nibwo buryo bworoshye bwo kugira ngo nawe yiyumve hanyuma namenya yuko ari wowe yashakishaga urumva imana iraba imanye inshuro cumi niba kumva muri kano kanya ni wa munota ntanga nicyo ushaka kumubwira
ikintu nifuza kumubwira ni uko mukumbuye ko mubonye nakwishima cyane ndamukumbuye cyane pe mubonye rwose nakwishima kandi ashaka kumubwira ko nanjye nkiriho wenda ashobora gutekereza ko napfuye ariko ndahari nta kibazo nagize ndahari ndacyariho mu rwanda mediatrice mukankusi ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umwana wawe tuyisenge hagati aho mu gihe ugitegereje ndagukomeje kandi nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane muvandimwe venusi
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umukobwa esiteri mu kanyangezi yahunze aturutse ku gikongoro yari umukobwa w'imyaka hafi cumi n'itandatu ahungana na basaza be babiri bajya muri kongo nyuma abo basaza be baje kugaruka mu rwanda ariko mu kanyangezi ntiyagaruka aherereye he nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda murumuna we wiragije angelique aramushakisha atuye mu karere ka kirehe umurenge wa musanze akagari ka gasarabwayi umudugudu wa gasarabwayi nari nje kurangisha gushakisha umuvandimwe wanjye yabuze mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yego bari bahunze bajya mahawuze yitwa muri sayiri ijyanye n'abavandimwe be bari umusaza umusaza wanjye na musaza wanjye wundi ni umukuru wanjye ariko se uyu nguyu urangisha ko nuva uvuga umwe mbere yo kuvuga abandi uwo wa mbere uba ari ku isonga yitwa nde uwo ndangisha yitwa mukangenzi siteri ahungwa muri mirongo icyenda na kane yahunze aturuka he muri perefegitura gikongoro segiteri ngigi hanyuma ahunga hari mu kwezi kuhe kwa mirongo icyenda na kane nari umwana ntabwo ndi bubyibuke njye njye wari muto cyane niyo mpamvu tutanajyanye njye nasigaranye na mama wowe se icyo gihe yari afite imyaka ingahe nabajije mama ambwira ko ashobora kuba yari afite nka cumi n'itandatu nawe mama ntabwo kubera igihe cya kera yakuze mu gihe cya kera ntabwo yagize amahirwe yo kugenda ajya mu mashuri n'iki ntabwo ibintu by'imyaka uyu mubajera kugira ntabwo abizi neza ariko yambwiye ko ashobora kuba yari afite nka cumi n'itandatu none se umwana w'imyaka cumi n'itandatu yahungaga iki nyine ntabwo yari we wenyine twari tujyanye twese muri jenoside hari hariho jenoside twese twari turi guhunga nanjye nawe umwana mutoya turagenda na mama n'abavandimwe banjye nyine abo bose tugeze niko bambwira tugeze ku muhanda imodoka za ringu zabaye nkeya bo baragenda mama avuga ko twe turi bugende nyuma ubwo rero ntabwo twagize amahirwe yo kugenda byarakomeje biba iby'intambara nyine twe birangira tutagiye bo bagiye bagiye baragiye baza kugerayo kuko mama nyuma yaho yakomeje ashakisha nyine nyuma bimaze gucururuka mama aza gushakisha uko yamenya amakuru yabo ajya muri hasishe hseyeri
aba ariho ajya ararangisha aza kumenya amakuru yabo ko bari amahoro bapanga ko izabazana hanyuma mu kuza ntabwo nzi ikibazo niba sinzi ikibazo cyabaye bahita batandukana sisita ahita atandukana na basaza banjye ntabwo nzi ukuntu byagenze kugira ngo bo bizane we ntazi ubwo niba baraburanye naho yenda bitari byoroshye ntabwo mbizi basaza banjye baje kuza menye baraje niba baraje muri uwo mwaka niba ari nyuma yaho ntabwo mbizi neza
none urashaka kumbwira ko mukuru wawe esiteri mukangenzi yahunganye na basaza bawe basaza bawe bo kaza kugaruka we agasigara ubu se ni abana bangahe bakomoka iwanyu mu vindi imwe bakiri hanze batarataha ntabwo kereka we ubwo bari bagiye ari batatu babiri baraza we aba ari we tutabasha kubona mama yaje ku yaje kongera kugerageza ko yabasha kumubona niko yambwiye birangira byanze arekera aho ngaho nyine nta handi yigeze yongera gushakisha ngewe muri uko kugenda ngenda naje gushaka gutanga itangazo ku maradiyo yo muri congo umuntu nari mbonye uriyo arambwira ati haba ibitangazamakuru byinshi ntabwo namenya ngo ndagutangira ku kihe ubwo ncitse intege gutyo ndabireka maze kubireka rero hashize iminsi nibwo naje gufungura radiyo numva icyo kiganiro cy'agasaro kaburaga ndavuga se ndababona gute nkomeza kugerageza numva nza kumva olivier atanga nomero ze niwe nanyuzeho kugira ngo mbashe kuba mbabonye none se basaza bawe bagarutse bavuye muri congo muri zayire ya kera amakuru babahaye nyirizina nyayo y'aho mukuru wawe yabaherereye n'ayahe ngo bahise batandukana ngo baraburana imodoka yari yaje kubacyura iza we bamubuze babona bo baba ari bwo baza bonyine bo bamubuze ngo yaciye ngo iruhande nyine we yagiye ukwe nabo bagenda ukwabo ya modoka iza kubatwara nyine bazana yaje bamaze kumubura bamaze gutandukana ku buryo kuva icyo gihe kuva basaza bawe bagaruka mu rwanda nta yandi makuru mwongeye kumenya ya esiteri
nta makuru na makeya nta n'uwo twigeze twumva yenda aba yabavuga ko bari aha ntabwo twigeze tuyamenya ubu se niba esiteri akumva ntibakiriho birumvikana uri hano kugira ngo umushake umubone ariko hari akajambo k'urukundo k'ubuvandimwe mufite uvuga uti niba unyumva ngaho mubwire mubwire ikikuri ku mutima uba ufite umunota umwe ni byinshi ni byinshi namubwira icyo namubwira namubwira yuko tumukunda cyane mama yaje kugira ikibazo kubera kumubura ntabwo aba ameze neza yaje kugira epulikasiyo kubera ko igihe cyose ahora aba ari kurira ababaye cyane niyo mpamvu namubwiye ati nzagerageza uko nshoboye kose ndebe ko twabasha kumubona cyangwa tukamenya niba hari n'abamukomokaho ubwo rero twamubwira yuko tumukunda cyane cyane kandi tumwibuka buri munsi tutajya tumwibagirwa niba hari abantu hari abana bamukomokaho cyangwa yenda yaba yaragize n'amahirwe yo kuba yashaka n'umugabo mana idufashije twabasha kumenya amakuru ye rwose turamukunda pe kuko kuva twamubura buri muntu umwe wese yagize ikibazo mbega twagize twacitsemo igikuba amenye yuko tumukunda pe tumuhoza ku mutima wiragije angelique ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko umukuru wawe esiteri mukangenzi niba yakumvise azatugeraho ariko natwe tugiye gukora ubushakashatsi busanganywe turebe ko twagira icyo tugeraho twagufasha kugira ngo tumenye aho aherereye ngaho rero ukomere ukomeze ugire akazi keza witeze imbere kandi ugire amahoro murakoze cyane imana ibahe umugisha myinshi kandi nejejwe no kuba mwafashe uno mwanya mukaba mubashije tubasha kuganira imana ibongerere kandi ikomeze kubibaha imbaraga nibyo mbifurije kandi mbifuriza no gukomera no gukomeza gufasha abanyarwanda n'abandi bose babagezaho ibibazo baba bafite izina rya yesu amena
agasaro kaburaga
mukomeje kuva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu mwaka wa bibiri na cumi n'itandatu umusore w'imyaka makumyabiri n'umunani wari muri kaminuza yahagaritse amashuri afata inzira ajya muri madagascar yari afite umugambi wo kujya ku kirwa cya mayote kugira ngo azagere mu bufaransa hashize imyaka irindwi umuryango we utazi irengero rye mushiki we tijara niragire yari mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka rusizi mu murenge wa kamembe akagari ka kamashangi umudugudu w'amahoro maze igihe nkurikirana ikiganiro cyanyu nanjye nari nje gushaka ubufasha bwo gushaka umuvandimwe wanjye nabuze witwa rutegeshamuza wamubuze ute byagenze gute umuvandimwe yahagurutse i kigali yerekeza muri kenya ageze muri kenya akomeza madagasikari agiye agiye gushakayo akazi kuva ubwo nta yagerayo ntabwo twongeye kumenya irengero rye madagasikari ni ahantu abanyarwanda bakunze kujya gushaka akazi
abamujyanye yatubwiraga yuko hari abantu b'abanyeshuri baba bariganye bahakora bafite imirimo ahantu bita abanja niho yari ari abanyeshuri biganye b'abanyarwanda yego nibo bamujyanye nibo bamujyanye bamubwira ko haba akazi ah, ba- bakora nawe aragenda amarayo iminsi nk'itatu nyuma tu- nte- telefone ivaho yandikaga kuri watsapu ntiyakongera kwandika kugeza ubu imyaka irindwi irashize yavuye mu rwanda buravuga ngo hashize imyaka irindwi yari afite imyaka ingahe gutegesha
rutegesha yavutse muri mirongo inani n'umunani ubwo ni ukuvuga yuko yari afite imyaka makumyabiri n'umunani yego yari yari- yarize Yego.
kaminuza se ni iki yari yarize cyari yari arangije uwa mbere kaminuza muri seka i muhanga agenda atarangije ajya gukora muri yagiye madagascar atarangije ashaka gukora avuga ngo azigayo abonye amafaranga bya gutyo none amakuru ya nyuma ufite eh, ku muntu wavuye mu rwanda akagenda agiye muri kenya ubundi akajya madagascar amakuru ya nyuma ufite akubwira ko yari akiri muri madagascar cyangwa se yari yarunguruje hari ahandi yagiye ntabwo yigeze ahava muri gahunda yambwiraga yambwiraga ko ashobora kuzajya mayote abonye uburyo namara kubona ama- amafaranga yo kumwambutsa ko hari abantu babambutsa bakabajyana mayote ariko ntabwo yigeze a- a- a- i- igihe kimwe yanyoherereje ifoto ari kumwe n'abandi bana bivuga ko bazajyana ariko ntabwo yigeze nk'amakuru avuga ati naragiye cyangwa se byaranze kominikasiyo yarangiriye aho ngaho kuri iyo foto
none ikirwa cya mayote ko ari ikirwa kidakize cyane gitanga akahe kazi nawe yari agiye agiye gukora cyangwa se yari afite undi mugambi oya u- agezeyo ambwira ko azajya mayote yavugaga yuko ba- ba- ba- bazajyayo bakagerageza kugenda bakagera muri france sinzi sinzi icyizere yari afite icyo ari cyo kominikasiyo yarangiye anagerageje no gushaka kumuhamagara kuri watsapu arambwira ati telefone yanjye nta muriro ifite turavugana ariko ntabwo twongeye kuvugana
ubwo hari mu wuhe mwaka ubwa nyuma mwavugana bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa gatanu mu matariki makumyabiri n'arindwi
ni ukuvuga ko hashize imyaka irindwi mutavugana yego nta bandi bana bambwiraga bamujyanye b'abanyarwanda bamubwiye yuko hari inzira muri muri iyo madagascar foto nabonye nta nta muntu nta muntu nabashije kumenyamo niwe wari urimo nabonaga ari- ari abana bari muri generasiyo ajya kuva mu rwanda amafaranga yajyanye yakoresheje ninde wamufashije ninde wamuhaye umva yiga yiga muri seka yakoraga utuntu tw'udufasheni jobu afite akantu k'akaresitora afite utuntu tw'utumoto yewe yampaye umwanzuro we wanyuma ambwira ati ibintu byo kwiga ndabona nkwiye kubihagarika nkajya gushakisha ubu- imibereho ubuzima amafaranga Mm.
nzaba niga hanyuma amaze kukubwira ko afite umugambi wo kuzanyura muri mayote yava muri mayote akaba yagana mu bufaransa Eh, ntabwo yakubwiye uzabafasha kubambutsa yaramumbwiye yaramumbwiye amuha na kontakite ze ariko namuhamagara nkumva telefone ye nta ntabwo iri gusona yaramumbwiye yarambwiye ati ni umudamu witwa eriduwazi Mhm.
niwe wambutsa abantu niwe uzatujyana uwo mudamu ntabwo muzi ni umumarigashe byanze bikunze kubera ko nimero yamaye ni iyabo yego iyo nimero ufite uraza kuyiba kugira ngo nanjye nzayigerageze Ah, turebe uko twamenya ah, aho musaza wawe ari yego ndetse n'amazina y'uwo mudamu uyu yanyandikire neza kugira ngo nzashakishe menye uwo muntu wambutsa abo bantu hanyuma mubaze aho umusaza wawe dutegesha aherereye nimba arashoboye kumwambutsa ambwire aho Yego.
ari nicyo tuzaheraho kugira ngo dushobore kumenya amakuru ya musaza wawe hashize rero imyaka irindwi utamubona umushaka muhaye amakuru meza reka tuvuge yuko yashyitse aho yari yifuzaga kugera niba ari mu bufaransa cyangwa se mu kindi gihugu ariko abava muri mayo bagenda bagana aho mu bufaransa ariko dufate ko yaba ari n'ahandi akaba akumva muri kano kanya imana imuhaye ubuzima niba akumva we muri kano kanya tijara niragire mushiki we ni iki ushaka kumubwira umaze imyaka irindwi ufite ku mutima ibyo kumubwira ni byinshi cyane ni uko niba ariho akaba yumva nagerageze akominike umuryango umenye ko akiriho aturuhura imitima icyo namubwira
komera komera um, ndagukomeza kandi nzagufasha uko nshoboye ijwi ry'amerika nicyo ribereho ni ukugira ngo tu- tubafashe tubanime ah, umutima tubakomeze tubahuze n'abanyu mumaze igihe kirekire mutabona Ah, ubwo rero tugiye kugerageza gushakisha amakuru ya rutegesha amuza n'uwaba yaramurabutswe yaba muri kenya yaba muri madagascar cyangwa se muri mayote hari abanyarwanda benshi bari muri mayote mumva ijwi ry'amerika muri kano kanya nyaboneka ah, uwaba yarahuye na rutegesha amuza cyangwa se akaba azi aho aherereye eh, atubwire aduhamagare atwandikire kugira ngo eh, tumenye amakuru ye tumuhuze n'umuryango we uri mu rwanda bose bari mu murenge wa kamembe navuganaga na tijara niragire uri muri site n'abandi bari aho ngaho muri site bose basuhuze babwire ko ijwi ry'amerika Murakoze.
ah, dushimishwa n'uko mutwumva ngaho rero nkwifurije amahoro y'imana murakoze murakoze
agasaro ka buraga
hashize imyaka mirongo itandatu n'ine umubirigikazi marie flore gile wabyawe n'umunyarwandakazi witwa tereza mukamwambutsa n'umubirigi witwaga fernand pire avuye mu rwanda yavukiye ibyumba hitwa imukono se wa mukamwambutsa yitwaga kabongo nyina akitwa kiminga turamushakira umuryango ngo azagaruke ku ivuko afite uwasanga Je suis née à Biumba, où ma mère biologique s'appelait Thérèse Mukamwambutsa.
navukiye ibyumba Mais comment je suis byarwa na tereza mukamwambutsa uko nageze isave yaranjyanye ansiga mu babikira kubera ko data yari yatwirukanye kandi mama ntiyari afite uburyo buhagije bwo kubona ibidutunga moyen pour euh, subvenir à nos besoins. Mon père s'appelait euh, Fernand Piret, mais il est décédé data yitwaga ferma pire yapfuye mfite imyaka ibiri yakoreraga ububirigi mu gihe cy'ubukolonize ndashaka inkomoko yanjye kuko mu mpapuro zanjye mu ikubitiro banditse ko mama yantaye nyuma ariko naje kubona amakuru agaragaza ko ababyeyi bacu batadutaye ahubwo babadutwaye belge. Je cherche ces racines parce que au départ, euh, dans mon dossier d'adoption, il était marqué que j'avais été abandonnée par ma mère biologique. Et puis j'ai vu des reportages où on expliquait très bien qu'on n'avait pas été abandonné, mais que c'était euh, ndavuga abana bose bose baba metisi byarambabaje cyane nibyo byatumye niyemeza gushakisha umubyeyi wanjye ndashaka kumubona kugira ngo mwereke ko namwibagiwe birambabaza iyo ntekereje ukuntu agomba kuba yarababaye bamutwaye umwana we icyo gihe yari afite imyaka makumyabiri ariko si we wenyine gusa byabayeho byabaye ku babyeyi bose bari bafite abana b'abametisi me fait- ça me bouleverse de savoir euh, a dû souffrir de- d'avoir été arraché, d'avoir arraché son enfant alors qu'elle avait une vingtaine d'années, euh, et qu'elle n'était pas toute seule dans ce cas-là. Tous les- toutes les, les mères euh, qui avaient des enfants métis euh, à qui on leur a arraché leur enfant, euh, ça me bouleverse. Oui, j'aimerais aller dans les, les endroits où j'ai vécu.
birambabaza cyane ndashaka kujya mu rwanda ngasura aho yavukiye aho yabaye nzanyura isave ubundi njye aho mama yabaye kandi ashobora kuba akihatuye ntawamenya
petite et où ma, ma maman euh, a vécu et vit toujours peut-être.
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona muri kano kanya ndakira niyo nsenga jafet Marite utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke umudugudu wa Kiriza arashaka nyirarume witwa Tuyizere Yosefu yahungiye muri Kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine
ndashaka kumenya amakuru no kumenya ko marume Joseph Tuyizere aho aherereye kugira ngo nzamubone
none nyokoro mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
marume muheruka muri mirongo icyenda na kane intambara ziri kurangira umugana mu kwa karindwi kwa munani agiye muri congo inzu twebwe twasigaye mu rwanda kuva icyo gihe ntabwo nzongera kumubona
yagiye muri congo intambara igiye kurangira we arahunga
yego yagiye muri congo twe dusigara mu rwanda
yari afite imyaka ingahe icyo gihe
icyo gihe yari umusore ufite imyaka nka cumi n'umunani kuko ngewe nigaga mu wa gatanu pirimeri imyaka cumi n'umwe cumi n'ibiri cumi cumi n'umwe gutyo icyo gihe muheruka
hanyuma se agenda yababwiye ko agiye cyangwa se mwamumenye ko yagiye
yajyanye n'abandi bari bavuze ko bari yarobaga mu kiyaga cya kivu agahunga n'abandi barobaga mu kiyaga cya kivu ubwo intambara ibayeho ntibagarutse bayikomereje umwuga muri kongo ntibagarutse mu rwanda
nta bandi bantu bari batuye aho ngaho i kamembe bajyanye nawe bakagaruka baba barababwiye amakuru ye ngo bababwire aho bamusize
hari umugabo umwe ariko yarapfuye nyuma yaje guhunguka atubwira ko yigeze kuba amubona ariyo mpamvu nkeka ko atapfuye mu gihe cy'intambara abaye yarenze mirongo icyenda n'umunani icyo gihe yari akiriho ariyo mpamvu nkeka ko yaba akiriho
muri mirongo icyenda n'umunani yari akiriho yari mu kahe gace ka kongo
bari bari mu nkambi nibuka izina ryabo ariko ari muri congo kuba yagiye mu nkambi muri congo ku buryo izo nkambi bari kuyisenya abunzi be ziraza mu rwanda zitwira imishwaro we ntiyagarutse mu rwanda rero ariko uwo muntu wagarutse iwe icyo gihe yahitira ko batandukanye kiriho we ntiyakomeje kuzana mu rwanda ko badafite indege bo bakomeje guhunga bakomeza we ntiyagarutse hanyuma inkambi bazishenye we ntiyambuka ngo agaruke ikamembe arakomeza ajya kure yego yakomeje kure muri congo arakomeza aba muri congo ku buryo kugeza uyu munsi nta makuru ye nimba akiriho ariko ko iyo ntambara yo itamuhitanye kubera ko yaba akiriho ariko se uwo muntu wababwiye yuko yamusize ariho yababwiye agace yamusizemo sinibuka neza agace yatubwiye ariko bari barahungutse aho indege yagiye bavana muri kongo bahunga nubwo neza indege indege yabana muri kongo baza kigali yerekeje mu gihe cyo gucyura impunzi we ntiyaje n'iyo ndege ahubwo yakomeje mu bice byo muri kongo tingitingi n'abajyaga baba baragiye bageze tingitingi n'uwo mugabo yagarukiye uwaguhaye amakuru yakubwiye ko yagarukiye tingitingi tingitingi hanyuma nyokorome ariwe tuyizere yosefu agakomeza agakomeza mu buryo we atagarutse ataje n'abaza mu rwanda hari abaje y'ubutaka n'abaje mu ndege ntabwo yaje ubwo tubare ko yari amaze kwiyongeraho indi myaka ibiri kuva ahunze ko icyo gihe yari amaze kuba umusore w'imyaka makumyabiri nta na rimwe yigeze abandikira nubwo bwose urupapuro rutabagezeho iyo wari utabagezeho ariko ntawugeze ababwira ko yabandikiye reka ko yabuze uburyo twandikira kubera ko n'ubwo umubare utaratakaza cyane nka telefone nyuma rero y'amatelefone yatakariye ko yarabuze uburyo yatuvugisha akaba nawe yenda yibaza uko yazatuvugisha ariyo mpamvu nifashishije serivisi nawe wagiye radiyo akaburaga ntazamubona iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika agasaro kaburaga ni ikiganiro ku ijwi ry'amerika urakoze cyane kuba waje mu kiganiro ariko se uyu mwana w'umuhungu ahunga yagiye wenyine yari afite se afite na nyina afite n'abavandimwe namwe muri bishwa be murasigara abandi bo mu muryango we bari he ubundi bizere joseph yari bamwitaga kobe ngewe kera nkiri muto bamwitaga senyi iryo zina nyibutagaho mama rero ni mushiki we mukuru yavutse mu bakobwa gusa ari bashiki be nyine ari mama n'abandi ba mama wacu bane we yahuwenze wenyine ubwo yari umurobyi yagiye muri kongo avuga mu ntoki ikipe y'uburobyi y'agasakiti we ntiyagarutse hari n'abandi barobaga bagiye bagenda bitandukanye na bene babo bandi basigaye mu rwanda mbega gusa nk'abatambutse wenyine umuryango kwa nyogokuru kubona nyogokuru yarasigaye nyuma yaza kwitaba imana yitwaga nyirandege zere diana aza kwitaba imana sogokuru we yarapfuye kera yavutse yarapfuye yitwaga bamwitaga mboko we ntabwo yahuje jenoside yabaye yarapfuye kera ku buryo yagiye wenyine muri congo nta bandi bantu ba hafi bahunganye nawe ko yari yaturutse mu ikipe y'uburobyi none niyo nsenga jafeti niba uyu nyokorome akumva muri kano kanya aho yaba ari hose ndahamya yuko atagumye tingitingi abakubwiye amakuru bakubwiye ko yakomeje akagenda agana mu burengerazuba bwo hirya bwa kongo niba kumva muri kano kanya n'icyo wumva ushaka kumubwira umaranye iyi myaka makumyabiri n'icyenda utekereza kumubwira twizeye joseph twitaga gakobe ni marume ndamukunda ndamusuka turamukunda dushaka kumwumva ko akiriho akaduhumuriza tukamenya amakuru ye ko atari bazima mama iwe mukahererwa godance n'abandi bashiki be baramutashya cyane rwose aramutse kumva neza yatwumviriza akatubwira ko ariyo akamenya amakuru yacu agashaka kudukigisha yewe cyo yerekeje banyitaga gisenge niryo zina yabagiritagaho kuko niyo nsenga japeti byari mu magoro ariko kuko banyitaga gisenge gisenge japeti kuvanga umugore amatini batwega mu bitaro duvuye mu karere ka ari muri komine ka mbembe aho ngaho arahibuka rwose ubwo rwose nambwira yuko tumukunda kandi tukimuzirikana azatuvugishe atubwire amakuru ye ko turi amahoro turamutashya cyane urakoze cyane kwitabaza ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo ushakishe amakuru ya nyokorome tuyizere yosefu avuye mu rwanda muri mirongo cyenda na kane ahungiye muri kongo niba kumva azatunyuraho hano ku ijwi rya amerika kugira ngo tubahuze niyo nsenga jafite rero ngaho nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umuhungu wavukiye ahitwa shonga hahoze ari muri perefegitura ya byumba muri komini muvumba utazi amazina ye ushobora kuba yitwa ntigwakunda arashakisha umuryango we uwo mwana yavutse muri mirongo inani na gatandatu ajyanwa mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka kubera ko yari imfubyi nyirakuru ashobora kuba yitwa nyiramugwera marie ku bantu bakomoka muri komini muvumba muri seyiteri ya shonga bazi umubyeyi wari ufite umwana wajyanywe mu bufaransa avanywe mu nkambi akanyura mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka azaduhamagare hano mu kiganiro agasaro kaburaga tubahuze umwana arashaka umuryango we rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine ukwezi kwa kane gushira abana batatu barahunganye baturutse mu cyahoze ari komini murambi bagera ku rusumo berekeza muri tanzania abo ni mukamana godanche mukabizimana anastasia na usengimana mukantwari irose bageze ku rusumo baraburana mukamana niwe wasigaye abara inkuru ariko se abo bana mukabizimana na mukantwari bo barihe bashoboye kugera se muri tanzania baheze hakuno se mu rwanda mama specioza mukabutare wihaye imana mu muryango w'abenebikira ni umuvandimwe wabo ubashakisha ari mu karere ka huye umurenge wa ngoma umudugudu wa mamba akagari ka kabutare ndashaka kurangisha abana barumuna banjye twahoze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ari kumwe na murumuna wanjye wundi witwa mukamana godasi batandukaniye berekeza tanzania batandukanira ku rusumo abo barumuna bawe witwa bande umukuru yitwaga mukabizimana atanaziya yigaga mu mwaka wa mbere uwa kabiri akitwa musengimana mukantwari rose yigaga mu kiburamwaka none se batandukanye bari kumwe na mukamana bagana ku rusumo bari baturutse he bari baturutse mu cyahoze ari komine murambi segiteri gakenke komine murambi ubwo ni muri perefegitura yihe ya kera ya byumba ya kera bahava bahunga bagana ku rusumo bahava bahunga bagana ku rusumo muri tanzania ngo bahungaga bari bajya tanzania bo baje gutandukanira na mukuru wabo ku rusumo ariko se hari amakuru ufite ko bambutse bakagana hakurya cyangwa ntibahageze muri tanzania amakuru mfite ni uko uwo mukuru wabo batandukaniye ku rusumo berekeza iyo nzira ya tanzania nta handi nta yandi makuru mfite ariko se abo bana barakomeje gukomeza kwabo ntabwo nzi niba barakomeje mukuru wabo yambwiye ko ari aho bahirukaniye bamwe bagatatana baratatana batataniye aho ngaho hari agakuru wigeze umenya ka gaturutse izo za benako gaturutse izo za rumasi izo ni inkambi zahungiyemo abanyarwanda muri mirongo icyenda na kane muri tanzania benshi bari bakomotse izo za byumba n'izo za kibungo hari agakuru wigeze umenya oya ni agakuru nigeze menya igihe inkambi zo muri tanzania zifunzwe abanyarwanda bari barazihungiyemo bakagaruka nta wigeze akubwira ko hari umwana muri abo ngabo yarabutswe yaba ari roza cyangwa se yaba ari atanaziya ntabwo ayo makuru nayamenye kuko nta bantu nabonye kugira ngo mbe nababaza birumvikana urambwira abana ariko ntabwo urambwira ababyeyi babo ababyeyi bawe byabagendekeye bitebo ngewe rero naraje kwiyimana nari naraje kwiyimana kuko nta makuru yandi nzi ariko papa we ntawe uhari birumvikana bagomba papa we ntawe uhari papa yitwaga karegeya daniyane mama we arahari yitwa mukamukuriza mirisiyana icyo gihe muri mirongo icyenda na kane abana bahunga ndavuga roza na tanaziya bagahungana na mukamana mama wawe we yari hehe yari andi makuru mama wanjye we yari yaragiye gusura iwabo mu cyahoze ari komine giti yego
yarajyanye n'abandi basaza banjye babiri hanyuma icyo gihe papa we yari kumwe mu rugo yari yasigaranye n'abana byumvikane neza ko igihe bahungaga bari bari kumwe n'abana ntabwo nabo namenya ngo byaje kugenda gute mukuru wanjye niwe waje n'umuntu wanjye niwe waje kumbwira ko bakomeje hari ahantu bageze baratatana mukuru wanjye barakomezanya n'abana nabo bageze ku rusumo baratandukana
makeya hari abantu batatu udafitiye amakuru muri abo ngabo harimo barumuna bawe atanaziya na rose mukantwari atanaziya mukabizimana mukantwari rose ariko nta n'amakuru ya papa wawe uzi karya damiyani oya nta makuru yenzi ndabikubaza kubera ko uyu ni umwanya wo kugira ngo abantu banyuze muri ako gace turibukiranya turibukiranya kugira ngo uwaba yaramurabutswe ageze ku rusumo muri mirongo icyenda na kane turi mu kwezi kwa kane gushyira ukwa gatanu akomotse muri giti muri murambi ahunga n'abandi uwaba yaramubonye aho ngaho ku rusumo wababonye abana be se baba barambutse bakagera muri tanzania niba bakiri aho ngaho muri tanzania bakaba bataragarutse ariho bari baramutse bumvise ikiganiro agasaro kaburaga no ku ijwi rya amerika bamenya yuko ari damiyane karyamya ko umukobwa we mama na mama sipeshoza mukabutare amushaka ariko tugizemo imana barumuna bawe mukantwari roje na mukabizimana tenaziya nabo bakaba bakiriho bakaba bari ahantu bakakumva bavuga bati mukuru wacu ariho aradushaka niba muri kano kanya bakumva mama sipeshoje niba bakumva imyaka ishize ari myinshi ni hafi mirongo itatu igiye gushyira utazi amakuru yabo niba bariho bakaba bakumva ari barumuna bawe ndetse na papa wawe nicyo ushaka kubabwira muri kano kanya icyo ushaka kubabwira ni uko umuryango iwabo umuryango wabo bagihari icyo gihe ngewe ntabwo nari nakabaye umubikira nari nari nari umukobwa usanzwe twabanaga ntaraba umubikira bazi ko nagiye kwiha imana ubwo rero kuko niba bari bazi ko nagiye kwiha imana najya mu bapire ko nayikomeje kandi nabaye wihaye imana basabaga niba ahantu baba baherereye batwimenyesha ko bariho kugira ngo tuzahure ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga hano ku ijwi ry'amerika dushimishwa no kwakira abantu b'ingeri zose baza batugana kugira ngo dufatanye dufatanye n'igikorwa cy'urukundo cyo gushakisha abantu baba baratandukanye imiryango yabo kugira ngo twongere tubahuze n'ababo ndasaba cyane rero kugira ngo nawe uzashobore kongera guhura na rose mukantwari atanaziya mukabizimana na papa wawe damiyani karegeya ndagushimira cyane amasipesiyoza kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga kandi kwifurije amahoro y'imana yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
ndasoza ikiganiro agasaro kaburaga nakira niyo nsaba jean bosco ushaka amakuru ya mubyara we mukandayisenga ababyeyi ba mukandayisenga batuye mu karere ka gicumbi mu murenge wa rukomo akagari ka gisiza mudugudu wa gitaba umwana w'umukobwa mukandayisenga agiye muri canada avuye mu kigo cy'imfubyi cya nyiragasuruba hafi y'amashuri yisumbuye mu mujyi wa byumba amaze imyaka mirongo itatu avuye mu rwanda ikizanye mu kiganiro ni uko nuvugisha agasaro kanjye agasaro kaburaga noneho nkumva uwo mwana yarabuze nkumva mwamutubonera kuko bavukana bavutse ari babiri noneho tukumva tumushaka ababyeyi be barashakishije turamubura mfatanyije nabo turangisha aho ari hose mbe byaranze noneho twumvisha agasaro kanjye nibwo tuvuze ngo reka tubandikire ngo dufashe kumushaka yego ugize neza ntabwo ari agasaro kanjye ni agasaro kaburaga ikiganiro cyo ku ijwi ry'amerika murakoze cyane yego ngaho rero mbwira uyu mwana w'umukobwa uvuga mwamubuze mute byagenze gute umwana bavutse ari abana babiri noneho mama wabo na muzehe ntabwo bari bifashije noneho bajya kumureresha mu kigo cy'imfubyi nyiragasururu kuko bashakaga nyine ubufasha bwo kugira babiri ntabwo bari babashoboye noneho umwe baramujyana undi baramusigarana noneho intambara iteye noneho umwana ubwo abazungu bahise bahunga ubwo ngubwo noneho ngewe na muzehe twari tugeze aho bita ku iperu yego tujya ibyuma noneho nibwo twahuraga n'amasasu tugiye kumureba icyo gihe umuzungu yari yadutumyeho ubwo duhita tugarukira mu nzira ubwo rero nyuma yaho batubwira yuko umuzungu yagiye hanyuma mutashoboye kugera ibyumba mwarekeye aho rero nta yandi makuru mwongeye kumenya y'umwana nta yandi makuru twongeye kumenya none se mwabwiwe n'iki ko yavuye mu rwanda icyo gihe nyine twagiye twagiyeyo nyuma yaho noneho batubwira ko umuzungu aribwo bamujyanye abasigaye mu kigo mbere uwo muzungu yego uwo muzungu wabajyanye yitwa nde uwo muzungu wamujyanye yitwaga mbeho abo twamuhaye umwe yitwaga france undi yitwaga mameri
mbese umwana mwaramujyanye muramutanga mumuha abantu ngo bajye kumurera mubizi neza kandi mubishaka rwose tubishaka turanabyandika twari dufite noneho n'umuzungu yaje no kudusura mu rugo iwacu ahubwo icyo gihe ni ukuvuga yuko haje umuzungu avuye muri canada aje gushaka umwana ajya kurera bamubwira ko mufite araza aramureba aramushima aramurambagiza aramureba aramushima hanyuma muramumushyira musinya impapuro ko mumutanze wowe wari mubyara we ariko se yari ahari na nyina bari bahari niwe wasinyiye
na n'ubu baracyahari nabo barisinyiye cyangwa baragutumye urabasinyira nibo babisinyiye mwari muzi ko icyo gihe birumvikana umuntu mukuru afite uburenganzira bwo gutanga umwana we ariko kugira ngo utange umwana ajye kurererwa ahandi ari umwana w'u rwanda uzi ko bigomba kunyura mu mategeko hari ahantu hari umuntu uhagarariye leta y'u rwanda wari uhari hari impapuro mwajyanye mu rukiko rw'ibanze se kugira ngo batereho imangu bemeze ko uwo mwana agiye kujya muri canada ibyo byarabaye icyo gihe ntabwo twari tuzi ko bazajya muri canada icyo kigo cya nyiragasuruba ibyumba nyine cyari ikigo cy'abana b'imfubyi noneho rero nta nubwo twari tuzi ko intambara izanatera bakagenda twebwe twari tuzi ko umwana azarererwa aho ngaho agakura hanyuma tukajya tujya kumusura kuko niko bari batubwiye ngo tuzajya tuza gusura umwana n'ubundi twatwa ubwo bwari bwa kangahe tugiye kujyayo n'ubwa gatatu
hanyuma uyu mubyara wawe mukandayisenga yavuye mu rugo yarabatijwe hari irindi zina yari afite yari uruhinja yari uruhinja ariko twamugejejeyo hanyuma umuzungu we amwita rinda noneho se mukandayisenga yari arigumanye cyangwa se bamuhaye izina rindi naryo ababyeyi be yego
bari baramwise mukandayisenga noneho tugezeyo umuzungu we aramubwira ngo we amwise rinda yego
nta rindi zina ziba bamwitaga none intambara imaze guhosha amahoro agarutse mwigeze musubira aho ngaho kuri nyiragasurwa kugira ngo mubaze niba mwamenya amakuru y'umwana
twasubiyeyo ni uko batubwira yuko umuzungu yamujyanye noneho hari n'amafoto bari barifotoranyije n'ababyeyi icyo gihe nyine amafoto intambara yarateye nyine ziratatana barahunga noneho bagarutse basanga n'impapuro yari yarabandikiye nazo zarabuze noneho rero basubiyeyo baravuga ngo ntabwo bazi amakuru yaho ngo kuko intambara yarateye umwana baramujyana nta yandi makuru twongeye kumenya
ariko se mwari muzi namwe yuko igihe cyose utanze umwana uba wiyambuye uburenganzira bwo kuzamenya amakuru ye cyangwa ntabwo babibasobanuriye
ntabwo babidusobanuriye kubera yuko nyine n'ubundi n'abana n'ubundi hari n'abandi bana baharererwaga twebwe twari tuzi yuko ari ukuhamurerera noneho yakura n'ubundi niyo gahunda bari baduhaye bari bavuze ko umwana namara kumenya ubwenge tuzajya kumufata bari kumurererayo gusa tukajya tujya kumufatayo tukajya tujya kumusura yakura akagaruka ntabwo twari tuzi ko bazamujyana none kuba baramujyanye mwabyakiriye mute nyine byabaye ikibazo hari mukuru we bavukanye ahora avuga tuwamba mukuru wanjye mama we na muzehe ubwo ni ikibazo kubura umwana noneho bagiye no ku karere kubibaza ku karere baravuga ngo ntabwo bashobora kugira ngo kumubona kubera izo mpapuro nyine zabuze ubwo nyine twarihana kujya
komera dusubire inyuma gatoya ariko niyo nsaba
karame
aba bana bavutse ari impanga
bavutse ari babiri bavuka ari babiri umwe muramufata mu mutandukanya na mukuru we mumujyana kumureresha kuki mutabatanze bombi cyangwa se mu bagumane bombi ko ibihaza umwe bihaza babiri icyo gihe nyine ku karere nandi ku murenge kubera yuko ababyeyi be ntabwo bari bifashije icyo gihe mama we be bari mu buzima bubi noneho no ku murenge ndumva byaraciyeyo noneho barababwira bati ni mumujyane mu kigo cy'imfubyi bamurere muzajya mujya kumusura n'ubundi akurireyo
ibyo ndabyumva wabimbwiye ariko icyo ntumva nshaka ko nawe umbwira niba ucyumva ni ukumva ko abana b'impanga bavukanye kubatandukanya ni ukubababaza ku mutima kubera yuko baba ari nk'umuntu umwe ari kuri muri babiri ibyiza ni uko bakurana iyo imana ibahaye ubuzima bagakurana birabubaka niyo mpamvu ntumva ukuntu mwashoboye ababyeyi be namwe mu muryango mwashoboye kubona ibyo gutunga umwana umwe hakabura ibyatunga babiri cyangwa se ngo mwemere abo bana mubatange bombi bajye nyiragasuruba baharirerwe mujye mujya kubahasura kubera iki umwe ari we wagiye mukiyemeza kuzajya mufata inkoni mukagenda ibyo birometero mugiye kumusura mukagaruka nicyo kintu nashaka kumva ariko nawe uracyumva ndi kucyumva ariko nyine ababyeyi be niko babipanze babona kurera abana impinja ebyiri urumva hari mu gihe cy'inzara nta bushobozi bari bafite nuko rero bahitamo nyine urumva n'abantu babagiriye inama bati umwana umwe n'ubundi mu kigo cya nyiragasurura bakira abana b'impinja bakabarera aho kugira ngo bazarware bwacya umwe ni mu bujyane hanyuma bamubafashe nuko rero babipanze ababyeyi be noneho baravuga bati n'ubundi tuzajya tujya kumusura n'ubundi buri cyumweru bajyagayo niyo saba jean bosco urashaka umubyara wawe mukandayisenga birumvikana ko yagiye ari uruhinja bari muri canada aravuga igifaransa cyangwa se yagiye mu gace kavuga icyongereza ururimi rw'ikinyarwanda ashobora kuba ataruzi ariko urabwira imana urabwira umutima niba kumva ivugira ikiri kuri ku mutima mubwira urwo rukundo umunota umwe gusa niba kumva n'iki wumva wifuza kumubwira umva tumubonye imana twashima imana uwo ni mubyara wanjye yagiye ari uruhinja mwene nyina aho aravuga ati cyanyereka mukuru wanjye noneho umukecuru n'umusaza bo bafite agahinda baravuga bati nk'ubu nibura iyo tubimenya tukaba twaramureke ahangaha aba ari inkumi aba ari umubyeyi nk'abandi ababyaye nka gatatu uwo murumuna we abyaye abyaye kabiri umva twashima imana dufatanyije namwe mwaba mudukoreye rero ibyishimo byaba byinshi mu muryango kuko umuryango we wose uracyahari ngaho rero mukomeze musenge niyo nsaba jean bosco ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane imana ibaha umugisha mwinshi cyane ku bw'umurimo mwitanga mukadukorera murakoze
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu gushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venusite ishimiye imana